Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتو تهد أكيفتو تراديو نور الهدى الحمد لله قرقارس ربي قداتين سجنتا قويا كميسا قبلني لها النجر أكما برمي سجنتا رأى كيستيس مرتي ردتش جاللا يسنف لهيسنا sagantaan tun akka nama hedduu dhaqqabduuf sheer godhuu hin irraanfatinaa sagantaa hawaasa bal'aa fayyadu kana laayik godhuudhaan qooda keessan bahaa isiniin jenna turtiin keessan wajjin haa
Dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa Iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللطيف المنان الكريم الرحيم الرحمن والصلاة والسلام على أفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان أما بعد وبلي مسلمة إلمان إسلامة لقيفتوت هردفوت تيفي نور الهدى eeggattoota deebii iyyannaa tan teessanii ta poroogiraama riqicha sunnaatii fi dhaddacha jaalalaa deebii isaan tan teessan akka armaa gadiiti. Iyyannaan duraa ta obboleettii teenye takkaati. Riqicha sunnaarra galmee dhibba shanii fi afurtamii lamaarratti yaa gaafattuu galmeetii lakkoofsa qabadhu taa'e. Akka jettu obboleettiin teenye tuni iyyannaa isiidhaa keessatti. Akkuma ilmi namaa nama kanaa wajjin yeroo wal baratu takkaa ifumaaf wal barata takkaa namumaatu isaa wal barsiisa jetti. Anillee kuma sanitti namoota sanirraa tokkuma gurbaa tokkoon firri xiyya tokko wal nu barsiisanii nu barsi- na barsiisuun duratti illee narratti faaruudhaan qarxam godhanii namummaa isaa keessa bar nama halkanii guyyaa haran baafenne ka waan namnitti kennullee hin fudhanne waan harka fi hurkaa fiitiin bilcheeffate malee naan jedhan. Yeroon gurbaa kanarraa gaha. Yaada kana dhagahu dhalaan waan hedduu dhiira dalagattu fiqa itti gammadduuf jecha kanummaan halkanii guyyaa isaaf manaamaa jiru akkanaati haanaa dhufuun jeen. Akkasitti gaa gurbaan tilifoonaan natti bilbilee na dubbisee akkaan haadha manaa isaaf ta'uu na gaafate. Akkasittiin duraanuu hancufa liqimsaatiin isa eeggachaa ture dubbii takka jalan deeffannee namni biraa odoonii fi si jaraa dhuftee atta- attaala allaattiin nan fuune dafii warra keenya dhaqin jeen sanirratti gaa inni isa irraa boruun jenne manguddoo ergatee duuba. Warri keenya illeen harka lamaaniin isaan simatanii eh, garuutu guyyoowwan muraasa nuuf kennaa deebisaa isiniif goonaa jedhaniin. Haa ta'u eh, gurbaan kun duuba gaafa hanga gartaa warri isaanii ganda keenya dhaqee warri keenya isaaniif guyyaa hanganaa booda walitti deebina isaan ja'anii hanga qaaxaroo guyyaa sanii eeggatu kana salaamillee naan hin jiru humallee naan gaafatu. Waan nama ajaa'ibsiisurraa guyyaa manguddoon lamaan walitti dhuftee guduunfaarraa hiikanirraa inumaa akkuma waaniin ani gartee jaartii isaa tahee akka waaniin mana isaatti galee duru mana isaa keessa jiru waan nama ajaa'ibsiisu amata meeqa dalagaa dalagaa jirta maallaqa meeqa gartee lafaa qabda waan qabdu cufa guyyaa irraarraa eegalii haraaga xiyya akka ergitu naan jedhe aboo ati gartee wanni na fuudhuuf deemtuuf waaniin an qabu barachuu fi maallaqaaf na barbaaddaa maallaqaa miti farankaa cinaan cabxuu sittiin erguun jeen haa ta'u walumaa galattu namni kun nama akkanaati nama maallaqaan na barbaadaa jiru nama kana gartee harkarraa fudhachuun barbaadaa if duba deebi'uuf akkan isan heerumne maal naan jettan nuura luuda akkana jetti obboleettiin ta'e. Yaa gabrittii yaa gabrittii rabbii waan siin jennu intala islaamaa yaa muslimtitti shari'aan islaamaa ta duraatii gurbaa tokko wajjiin wal barachuu fuudhaaf. innilleen isii barachuun shari'aan haraamin jettu. Ifii barattuu namni wal si barsiisu. Odoo namni daandii namni gartee fuudharratti wal baruu kanarraa ka duroomu taate ergamaa rabbi keenyaatti nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Fuudha isaa ka duraa namni gartee qaadimaa isaaf godhee isii fi qaadi intala silaa inni fuudhu san jidduu deemaa turte qowla ajaaniin. isiidhaatu isaas haasaysee laalee khadiijattis rabbi irraa haa jaalatu dheyxee dubbiftee akka isaan itti waliin dhufan gootee duba. Walumaa galattu namni gartee fuudharratti dhugumaan hawal sobuun ta'in gurbaanis dhugaaniin intala tana bulfadha jeefitti amanee intalti tunis gartee anis dhugumaaniin bultii tiyya qabadhee akka haate haati tiyyaa. bultiisii qabattee jiraachaa turtettiin anis jiraadha jettee kaayoo yoo qabaatte waan nama gammachiisu. Garuu obboleetii teenya ati. Namoonni gurbaa kana qarxam godhanii faaruudhaan sitti himan waa takka illee namtichi kun salaata shanan qabaa illee wanni siif gumaachan hin jiru. Atilleen akkuma san ibaadaa hoo qabaa jettee gurbaa kana firraan gaafanne. Wanni gartee jarri si himees nama carraaqqatu. Atilleen gama keeti carraaqqatiin sumaaf gurbaa jaalatte malee diin rabbii qabaani sujuudaaf hin gaafanne. Gaafa immoo gurbaan kun deebi'ee ifii si dubbisees hatattamumaan akka uumattiin gurbaa kanaan guyyaa kameen isaaf gartee jaartii taa'aa malee sammuu ta'e keessa waan diin waan hin jirreef na argadhuhuma jetteen. Yeroo san keessatti illee diinsaatii fi islaamummaa inni qaburraa waa takka isan gaafanne. Waanii niyyaan teetu niyyaa badduu kaayoontee maallaqa rarraatuuf taate waanii kaayonteen nama maallaqa qaba je'an dalagata je'an biki qofa waan taateef rabbiin duuba nama kanaa sirratti mursise. San keessa wanni ati beekuu qabdu namtichi kun akkuma duraanuu sammuu isaa keessa gartee uummanni si himee miti sammuu isaa keessa waan jiru rabbii tokkicha malee namni hin beeku. Ammoo gaafa gartee warra keessa dhaqee maqaa isa dhawirraa wanni inni hordofee iyyaafate innilleen gama isaati salaata salaata adiin qabdaas hin gaafanne maallaqa waan qabduu fi kana natti ergi sii tana fuudheetiin maallaqa hurkaa hiyyaatiniin rabbi irratti hirkadhee achi booda lubbuu tiyya irratti hirkadhee si bulfadhaan sammuu isaa keessa hin jirtu jechuudha. Bu'aan gartee gurbaa kanaa wajjiin wal baratiinsaa maal taateree kaayoonsaa gabaabinatti ayyaana hoo qabda waan if duraaf sii taa'u sitti himuun hatattamaan waan carraa'ite baatumatti mindaa keenatti ergi kasiin juute jechuudha. Ammoo ati wanni gaarii goote maallaqa sitti erguu dhiisii farankaa cinaan cabaa sittiin ergu jechuu kee tunibar habala nama gorfamutti habala kenniteef ni habalte jechu hin dandamne gurbaa gaari kooti odoo dhalaan cuftii firaasha qofaan dagamuu baatanii nama rabbi sodaatu ka diini qabu ka salaatu ka salaata shanan qabu waan biraan baddiini kana jala ka hordofan taa'anii jiruun isaanii hoggu takka illee irraan laaqamtu haa ta'uu nuti immoo nasihaan siif dhaabnu obboleeti. Waa hunda dura waa hunda dura salaata rakaa lama istikaaraa salaatii rabbii keetiin mari'adhu yoo gurbaan kun karaa kheyriiti dhugumaan si fuudhuudhaaf deemu ta'e dhugumaan si bulfachuudhaaf deemu ta'e rubbuu isaa irratti hirkatee rabbii gaditti yaa rabbi walitti nu fidi yoo nama kaayyoon isaa intala maallaqa qabdu jechuuf kana barbaadu ta'e yaa rabbi ganamaan addanuu hambisi ji'iti du'aa istikhaaraatis baradhu salaata kee salaati lammeeysa arraa baru odoon jennetti gurbaa kana barbaadi wajjin gattaa'ee haasawu. odoo ergaa afaan namaan ta'in kana keessatti duuba dhugaa isaatii fi kijiba isaatii fi akka carraaqataa ta'ee fi akka salaata shanaan irratti tiifataa ta'e kaayoo isaa waan ta'e baruu dandeessa. Sadeessaa nama kana odoon kan godhanneen duratti haala saaliitii fi haala isaatii fi amala isaa hojii isaa namoonni inni wajjin deemu dandeettii ammaas inni qabu gartee si tana fuudhuuf. dachiidha qabamoo mana qabamoo hojii qabaateeti mindaasaniin mana kireeffatamoo kana cufaa isarraa baruun sirratti haa jirattu. Afreessaa mataa ol qabadhu ganamaan wanni isa gartee barsiisu itti himuu qabdu waaniin qabu nan gaafatiin waaniin qabu natti kenninaan hin jiin waaniin fedhinnaa kiyyaatiin sin gargaara fedhinnaa kiyyaan. waaniin mana kiyya keessatti itti na barbaachisu nin godha ganamaan itti shaniisa ganamaan odoo gurbaa kanaa wajjin gartee jaarsaa jaartiin taane warreen ganama gartee cubbuudhaan kijiba sitti odeessan sun gurbaan isin naafiltanii siigalee akkanaan naan jettan san nama akkanaati akka beeytan akkuma kiyya kanatti. akka nama biraan sobne rabbi sodaadha jiin ati immoo gama keeti ibaadaa rabbii qabaadhu rabbi kadhachuun sirratti haa jirattu akka rabbiin yoo gurbaa kanaan adda haftanillee ka isarra caalu waa hunda keessa diinii fi duuniyattis rabbiin akka bakkasiif kaayu rabbii kadhachuun sirratti haa jirtu sirratti haa jiraatu nulleen gama keenya rabbiin laaftutti si haa dhaqqabu siin jenna. iyyannaan lammeessaadhaa ta'uu gartee warra riqicha sunnaadhaa galmeen iyyataa kanaa dhibba shanii fi afurtamii afur. Gaafataan kun akka jiru gaafii isaa keessatti akkuma ilmi namaa tokko intala dhalaa wajjiin wal baruttiin intala takka garee qur'aanaa keessatti wal barannee sagaleensiitii fi waa hundi haala amallisii. haasawnisii na gammachiisee wal fuunaa irratti wal dubbifnee walii galle garuu biittiin ani itti dhaladhee fi ta isiin itti dhalatte addaan fagoo akkasuma wajjiin nuti waan gartee shari'aa islaamummaa keessatti namni biyya biyya jiraatus gosa gosa ta'us shari'aan islaama hin dhorkitu namni biyya adda fagaachuudhaaf wal fuudhu jechuu waan itti amannuuf jaalaltii teenya takkaa hin irranne. duuba obbaliitiin teenyituun hatattamaan gaa warra keenya dhaqiiti naa kennaa ji'i na guduunfadhu naan jette. Gama kan kooti ani ammoo yaa obbaliitii tiyya naa fi ati gartee wal jaalanne garuu naa fi ati biyya biyya. Biitii teessan hedduu aadaan isiidha aadaa hamtuudha nama gartee gosa isaaniin tahin nama biyya isaaniin tahin nama bakka isaan jiran itti intala fuudhu malee dhalaa isaaniin kennan jedhanii dura odoon ani manguddoo tiyyan erganne warra keessan kan akkan heerumuu si hayyaman warra keessan amansiifadhu jeen tole marabbaan aan jettee isilleen akkasumatti itti fuuftee warra isaanii cufa walitti qabdee waan kanarra fitti namni dura harka baase namuu dura haadha tiyya taate haadha isiidhaat taate haadha intalaat taate maalta jettu abadanuma gurbaan biyya kanaa fagoo kun intala tiyyan fuudhu. Yoo isa kana intala kennitan ani manuma kanarraa hin baha tajjettu taate duuba. Nuti halkanii guyyaa wal jaalalaaf walii maraachaa jirra. Sa hukumii shari'aa keessatti namni biyya biyya jiraatu fagaachuun gosa gosa tahuun shari'aan islaamummaa wal heerumuu dhorkiti. Maal naan jettan yaa nural hudaa. Ta duraati yaa obboleessa kiyyaa waan isin jennu. wanni siin jennu ta dura wanni gaariin ati goote ganamumarra nama haadha ilmaan keetii siif ta'u dhalaa shurufkaan diin qabu ganamaan barattuu ta'e tanuma ifii qaraashisaa jirtu filachuun waan hedduu nama gammachiisu maaliif intaltee arraan tana arra ati waa barsiisaa turte tuni boroo jaartii sii taate akka ilmaan kee barsiiftu beeki. akka atii fi wallaalarraa baatee isii wallaalarraa baaftetti ilmaan keessanis akka wallaalarraa bahanii imaana irratti guddatan beeki. Tanaaf tana filachuun kee waan gaarii goote. Akkuma san ammas waan gaarii achii dalaydeerraa hanga keetis beeytee aadaa biyya isaaniitis beeytee odoo manguddoon erganne deemii warra keessan amansiifadhu jechuu kee odoo warra keessan hin ergatin waan gaarii goote. ammoo wanni beekuu qabdu atii fi isinis warri keessanis warri isaaniitiis aadaa hamtuurraa islaamummaan qulqulli. Islaamummaan nama wal fuudhu keessatti wanni isinitti amantu musliim akka walii ta'u nama waliin hin luugin ta'u biyya laal biyya takka ta'u heeraa seera ulaagaa fuudhaa keessa hin jirtu. Gosa takka ta'uun ulaagaa islaamummaa keessa hin jirtu. kufuu awwanni jedhamu namni imaana keessa tokko taanaan intalti biyyaa feete haa taatu shari'aan islaamummaa waan kana keessa hin galtu. Ittillee hayyamtu. Tanaaf jecha abbootoowwan shamarranii dhaamsi dhaamnuuf rabbii tokkicha isin uume sodaadha. Rabbii tokkicha boruu fuula isaa dhaabbattan sodaadha. Akkuma san haawwan haawwan gartee shamarranii rabbii tokkicha isin uume sodaadha. Ifii bultii jaarrattanii walii qananiitanii mana keessan keessa jirtan. Ilmaan keenya kun waan nuti feenuu fedhan. Nyaataa dhugaatii fedhan. Qanani'uu dhiiratti qanani'uu fedhan. Waan kana miizaanarra keessanii odoo sababaa rakkina isin uumtaniitiin intalti tun gabbaatee dogongoran dalayin shanyummaa fi gosummaa fi gandummaa biyya jala deemuu dhiiftanii nama rabbi sodaatu ka intala teessan bulfatu jala deemtanii lammii isaa bakka jirturraa akka inni ergatu gootanii warra sanii wajjii wal bartanii intala isin gaggeessuun waan rabbiin boru itti isin shafa'u waan rabbiin boru itti isin milkeessuu ta'uu keessan akka beektan isin hin jenna. Kanaaf jecha yaa warreen aadaa badduudhaa shanyummaan gosummaan gandaan warra akkaa jirtan ka ilmoota isanillee gaaga'ama irra galchaa jirtan kaaliquma tokkicha isin uume sodaadha. Kanaaf jecha obboleessa keenya dhaamsisiif dhaamnooti. Intala tana eega warri isaanii na dide qaadiin geeffadhee ni haa godhaa jettee hin manaamin. Odoo odoo akkasitti hagootu taatillee waa warri isaanii jiruun akkas godhachuun kee baaxila ta'e beeki. Odoo warri jiru odoo warri jiru kan rakkin si godhu hin jirre waan san kayoo yaadduu taate wanni kun akka baaxil ta'e beeki. Lammeessaa sababa haati miciyyoo tanaa kakattee yoonii fi intala biyya tanaa nama kanaatii kan ta'an bultiirraan ba'an isiidha akka diigama fiddu beeki. Lammeessa dhaamsi dhaamnu intalaaf dhugumaan ati yoo gurbaa kana jaalatti diin irratti hamma dandeessutti ganda keessan keessa ulamaa jira hayyootaa jira. Akkuma san gartee eessummaan keetii fi adeerran keetii fi obboleeyyan kee hariira dhalaatiin gargaarsifadhu. haadhatee tana tase dura dhaabbattu ka bultiin isaaniin diigamne amansiifadhu. Sadeessaa wanni siif dhaamnu obboleessa dhibbarraa dhibbatti akka fagaattu waan intala tanaa fi warra isaanii addaan muru irra fagaadhu. Karaa nagaatti yoo gahuu feete haadha qabaattu adaadaa qabaattu obboleettii qabaattu haadha intala tanaa kana ergi heddummeessii dhalaa itti ergi. sigalee lookoo fudhatanii itti haadhaqanii karaa kanaan dhalaan wal amansiisuu fi wal fudhachiisuutti dandeettii ni qaban. Afreessaa ta afreessaadhaa rabbii keetiin mari'achuun sirratti haa jiraatu intala tana fuudhuu irratti dubbiin jaalala qofaa miti jaalala irra jaalatte tana yaa rabbii xiyya intala tana yoo kheyrii naa qabaatte intala tana amriisii naa laaffisi yoo kheyrii naan qabaanne irraa hambisi jettee rakaa lama halkan salaata gartee istikaaraa salaattee du'aa'ii isii keessa istigaaraa keessa kadhataniin kadhattee rabbii kee addachuun sirratti haa jiraatu. Nuti wanni gartee rabbii keenya si kadhannu si fakkaataa keetiif illee shamarran keenya cufaaf rakkoo keessa jiran kanarraa rabbiin isaan haa baasu. Warra wal jaalate jaalala irratti rabbii walitti isaan haa fidu. waan nama wal jaalate adda fageessu cufaa rabbiin isaanirraa haa hambisuu jenne duba.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala.
Miga amman tana karaa gartee iyyannaa warraa daddacha jaalalaatti mi'achi haa deebinu. Iyyannaan duraa ta warra gartee daddacha jaalalaa gaafii iyyannaa obboleetii teenya takkaati. Obboleettiin teenya galmeen tee tanuu bira geessee lakkoofsiisiidhaa dhibba shanii fi afurtamii tokko. Akka jettu obboleettiin teenya tuni mee dhaggeeffadhaa gaafisiidha. Nama tokko wal jaalannee eeganii haa wal godhannee amat tokko. Ani immoo biyya alaatiin jira inni biyya keessa jira. Walumaa galattu ni kaan iddoo keenyatti hidhame. Nama kana duraan akka yaadutti ni hin beekaa namuma gaariitti hin beekaa akka yaada sammuu ta'iyyaatti. Ammoo eega wal barreen boodatti nama kijibaa ta'uudhaan arge. Eegani haa wal hidhanne odoo amata tokkoo hunguutin nama shamarran naanneessu nama dhalaa wajjin dubbii mariidhaa heddummeessu ta'uun arge. Oduu gartee namni gartee odeessuuf gartee dhagayamtu odoon tahin wanni kun wahumaan gartee ani mataa kiyyaaf itti dhaqqabee dhagayeessi. Intalti inni gartee dubbii wajjin shuqulu tuni ta inni wajjin haasa'u tun biyya Suudii keessatti argamti. Duuba yeroon dhagahu haasawa isaa intala tana gartee isumaan fuudhaaf jecha maqaa rabbiitiin kakataaf ani hin fuune je'e hanga har'aatti hin fuune je'eeti kakataaf. Garuu ani immoo ni haa godhee migaa akkaan ani jaartii isaa ta'e ni beektan. Karaa kaaniin namni kun hashlabbii masluufa nama dalagaan jaalanne yeroo cufaahu mee arraan tanatti hajamee waan ergi manaan ja'a annumaan ergaaf waan hin erguuf kana cufaahu wanni inni gargaarsifatuun dhalaa wajji haasa'uu fi sijaaraan dhuguu fi jimaan qamahu eegan ammoo sossoo hasaatii fi kijiba isaatii fi haala hammeenya waa cufa gartee irra arkeen boodetti nahii hin je'in nahii hijeetiin isa gaafadhee odoo inni gartee deebii isaanaan godhin ani deemee warra isaanitti bilbilee kalaas gurbaan keessa kun naan taane ani kunuu hulcii if godhe na quba qabaadhaan jeen warra isaaniiti. Warreenis kamaal naan je'an ta'e gurbaa keenya kana gartee bakkuma inni oolee bulus waan takka waan irraa beeynu hin qabnu tanaafuu ati gartee hulcii if gootee yoonii fi isaa wajjin adda bahiinsa barbaadde mirga keetii naan jaan achi booda namma ga'a gurbat deebi'eetiin aboo anarrarraa eegalee ni kaakee finish akka gartee nama huccuu firraa baasuutti firraa baase akkasitti na quba qabaadhuun jeen deebisaan maal taate hanga feetellee hudhii of goote hanga feetellee hudhiidhaan anii fi helli jechaa yoo ooltellee ati jaartumatiyya ani gartee ilaal odoo odoo gartee duutuulleen kajaartii jedhamtu taate intalti eega duute sii du'ellee siniihu ta jirtuu dhiisi akkana naan je ani immoo garuutu eegaan jecha kana gurra isa naqeen boodetti ani hiike je'eefitti amanee maqaa isaatii fi tilifoonas irraa haqe tanaaf jecha namni kun saa nikaan saanarra jira. eegaa warra isaanitti simee isaaniis ani kunu qulii if godhe eegaan je'een nikaan kiyya kun ifii himoo ifiin hiinne mee waan kana addanaa baasaa jette. Obboleeyyan kiyya musliimni dhiiraa fi dhalaa taatan cufti keessan iyyannaa obboleetii taanyaa tana keessatti waa hedduu barachuun ooltan waan mama isinitti. Intalti tuni akka yaada sammuusiitti. akkaataan dhalaan itti hulcii if godhuu jaarsa harkaa bahuu hin danda'u isummayyuu namaan kun ragaa naa taa'an jaarsa kiyya irraa hulcii godhe yoo jettees intaltii hiikamtetti bee warra beekuun jira. Isiillee yoonii fi jaarsaan jettee ani kunuu kuli if godhe yoo je'e akkanumatti gurra nayte ifeeyte akka waan isiin tun niqaan harkasii jirutti yaada kanatti fudhatte dhalaan gariinii fi dhiirtinis. Duuba tanaaf jecha akka boru fuula rabbii duratti gartee dogongora kana keessa galtanii ittiin gaafatamne waan dandeenyutti bakka tanaa isiniif ibsina. Yaa gabrittii rabbi ati. Gurbaan tokkoo fi intalti takka niqaa wal godhachuun amata lama sadii niqaa wal godhatanii waliin taa'anuu ammuma wal godhatanii wal fuudhuunis shari'aan hin dhorkitu. Waanii isin lamaan kana jidduu inninis jaartii tiyyaa si beekee atilleen jaarsi tiyyaa beeytee waliin jirtaniin shari'aan islaamaa waan kana duran dhaabbattu dhalaa godhatanii niqaa godhatanii taa'u. Garuugaa kana keessatti wanni dura laalamuu qabu namoonni dhugumaan wal fuudhuu qabu oduu namaatii fi suuraa irratti hirkachuu odoo hin tahiin wal dura dhufanii akka shari'aatti fuula keessa wal laallatanii wanni booda hafee bakka harkachuu qabdi. Garuu hidhamiinsi ni haadhaa biyya takka jiraattanuu biyya biyya addaan jiraattanuu waan ati hayyama gootee naa ta'e jettee gurbaanis naa taata jettee ni haa isin godhaniin bakka feetan adda addaan jiraattanuu. ni kan keessan ni kuma sirriiti. Ammoo jaarsa kee kan haa godhatte kana irratti qabxiin ati isa qabattee jirtu. Dhalaa wajjiin haasawaan suni daangaa rabbii cabsu. Ammoo ni kaasirra jiru hin balleessitu. Garuu wanni beekuu qabdu. Ati alaan jiraa himtee jirta. Gurbaan biyya jiraa himtee jirta. Intalti inni wajji haasa'u tunii fi ati eeysa walitti dhuftan. wallee isin durumaanuu bakka takka jirtan yeroo isi intalti tunii jaarsa kee dubbisu takka hau jaarsi kee isii dubbisu intalti si bira teesseeti jawwaala basiibantee dhaggeeffattaa isii wajjin moo isii bakka jirturraa sagalee isaa tana jawwaalatti si hidhee si dhageessisa yoo honta kanan taane taate akkamitti dhagahuu dandeessa ati kani gurra kiyyaaniin dhagahee oduu namaa himaan jiruu jetta. Kun egaa wal basaasuun akka haraam callaa ta'e beeki. Garuu yoon tala sammuu qabdu taate intalti tuni ta iddoo keessa lamaanitti hamtu uumtee booda isa kana heerumuudhaaf barbaadu ta'uu kee maaltu wallaala si godhe maaltu wallaala si godhe jaarsuma kee kan haa qabu miqaasaa qabdu sitti walitti isiniitee takkaahoo sagalee sii dabarsitu. moo karaa biraatiin akkamitti dhaga'uu dandeesse tunis waan namaa ajaa'ibsiisu. Garuu intalti yoo ati isii wajjin geelummaa haa qabaattu taate isin haasidaa ta'urraa hin fagaattu. Rabbumaa isii beeka. Tanaaf jecha wanni gartee jaarsi kee isiidhaan ani hin fuune an jaartiin qabu ju'u kuni wanni fide maali ta duraa. fageenya kee abbaa mana keetii dhiiftee ala jiraachuu keetiitu isaafis karaa shayxaanaa kana bane. Odoo ati arra jaarsa kee bira jiraattee bakki gartee namni isin jidduu seenulleen hulaan hin jirtu. Wanni ati beekuu qabdu immoo ani jaartiin hin qabu hiike hin jenne gurbaan kun. Wanni inni je'ee an amma duran fuune een fuune dhugaa biran jirtu. Ni kase godhate malee hin fuune. Addaan jirtan. Inni immoo hiike hin jenne. an jaartiin qabu eegan qabu manarraa bakka biraa jirti. Inni maaliif sii fuudhuudhaaf karaa gartee ni kaasa eeggachaadha. Karaa hijibaatiin isii bilcheeffachaa jira jechuudha. Ammoo walumaa galuttu ani hin fuune jechuun isaa ni kaakeet irratti illee waa takka cinqii wanni inni irratti fidu akka hin jirre beeku. Duba tanaaf jecha obboleettii teenya waan gartee ati dubbatte keessatti namtichi kun gartee jaal dalagaan jaalatu dalagaan fardeeffatu jettee waan haasoyte siitiitu isatu jaarumse siitu if qabeef ala teessee dalaydee waatti ergita. Namtichi tokko gartee ka ala taa'ee maal inni roobu eessaan dalaga. akkana wajjin as garagaltee waaniin an ergee fi dhalaa wajjin haasawee jimaan qamees jaaran dhuga jette. waan kana keessattuu itti gaafatamtuun eenyu tan rabbiin irraa gaafatu jechuu tan rabbiin irraa si gaafatu si rabbiin walaa taa'awanuu ala ismi waludwaan akkana ja'a rabbiin siitu gargaarsa irratteef ati immoo har'a wanni gartee siyaachisaa jiru tajjiba isaatii fi haala hammeenya malee tanaaf jecha wanni hiikaa barbaaddeef wanni biraa takka hin jiru gurbaan kun diin hin qabu hin salaatu waa takka illee waan dubbatte akkana. ammoo ati waan nama wallaala keetirraa nama ajaa'ibsiisu gurbaa gartee hul'ii irraa if godhuu feetu warra isaaniitiin mari'attee ani gurbaa keeysan kana kun hul'iin firraa godhaa jechuun keetu gora guddaa. Wanni ati silaasirra ture isaaniin jechuun rakkoo kanaan narra jiraa warra keenyaan na dhaga'aa jirte warra keeysaniin mari'achuutu sirri ture. abbaa keetiin, akaakoo keetiin, adeera keetiin, jara obboleeyyan kee kadhiiratiin kana. Ati immoo jecha gartee isaan siin ja'an qoliif godhuudhaaf mirga qabdaa siin jechuu kanarratti hirkattee jaarsa keetitti gartee silkii gootee ani kunoo qoliif godhee ani gartee jaartii teetiimii na beeki jechuun wallaala wallaala irraa oliiti. Duba hanga feetillee akkuma inni siin jee odoo mi'a dhibba marraa dhibballee qoliif godhe jette ati jaartuma tiyyaan dhugaa isaati. Kanaaf jecha atoo ofirratti ragaa baatee yeroon akkana ji'een suni sihiikees naan hin jenne qeebaladhees naan hin jenne jette. Garuu ati immoo jechuma gartee afaan keetirraa baheessaniin irratti hirkattee ani inni kun jaarsa hiyyaami jettee maqaa isaa hayxee tilifoona ofirraa balleessite. Akkanan dubbifne. Har'a wanni siin jennu dhumarratti. yoo qalbiidhaan gartee iyyannaa tantee ta dhibba shanii fi afurtamii tokko kana jala kadeemtu taate dhageeffadhu. Hiika jechuun harka dhiiraa jira. Hiikaan tuni afaaniinis innummaan siin jechuudhatti ni taakka. Lammeessaas waraqaa katabee si hiikuus lama. Sadeessaa nama gartee isa hiiku wakkalatee si hiiku wakkalachuu danda'e. Afreessaa tilifoona sii bilbilee si hiikuu danda'e. tilifoona harkaatii miikaa gartee silkii mana lafaatiin illee si dubbisuu danda'a. Kophattiis hiikuu danda'a, ragattiis hiikuu danda'a. Hiikkaan hiikkaa. Lammeessa wanni ammoo ati gartee ani hul'ii if godhee jettu hul'iin tun dura maali? Hul'i jechuun barra ka ulamaa illa fakaanitti firaaqu zawja li zawjihaa bi'iwadi ya'khudhu zawju. Akkana jedhan. Hul'ii jechuun namni tokko hogga hirriibaa deemu huccuu ofirraa baasa. Qaama isaa qulqulleesseeti huccuu uffatu jala seena. Akkasitti bultii ani bultii ta'e firraa baase jechuudha hul'i jechuun. Wanni ati firraa baafte suni maaliin ree? Waan gartee inni si mahariif sii baase. Dhaggeeffadhaa obbolooyyan. Waan inni maharii sii godhe. Waan san isaaf deebisuudhaan. Irra hedduun dhalaadhaa bakka tanatti tazallamamaa jirtu. tan jaahilli gartee isii fuudhee fi manguddoon jaahilaa tadiin rabbiin beene murtii boru rabbi isii gaafatu godhan hogga isiin gurbaan jibbaa tokko jibba jette jibbaa lafa kaa'e janiin kuma shan. Lammeessaa waan inni qabate kum jaha kum torbaas haa qabatu yoo diidam qabates haasawanii walqixarraa buusanii kan kennisiitu jibbee janiin. Rabbuma tokkicha isin uume sodaadha. Kadhiiraatis kadhalaatis. Hul'iin tun akkamii barachuun dirqama dhiiraa fi dhalaati. Namni yeroo hul'iin adda bahu waan gaafa warra isaanii dhaqan baasan gartee nyaatan dhugan bibsiidhaan maaliin nyaatan dhugaatii wanni galchin jiru. Waan inni mana isaatti meeshaa godhatee fi kun wanni isii galchee hin jiru. Waan inni warra isaaniiti hadiyyaa maal jee geessus wanni kana keessa galchee hin jiru. Wanni isiin itti hul'iif gootu yoo inni fakkeenyaaf ziqee yaafi kana godheef yoo ka'ee ooyiruu maharii godheef yoo horii godheef wanni san isuma bira jiraattus achumaan isaaf dhiisuu yoonii fi isiin fudhattee itti fayyadamtes isaaf deebisuu isiidhaatu barate. Lammeessaa hoggaanii fi hul'ii gootu duuba waan kanarrattiin isii hiikee na hiiki jetti isin. Inninis waan san fudhatee waan haqa kiyya fudhuu fudhachuurratti si hiike jechuudha qaba. akkanumatti intalti takka gartee jaarsa silkii goote ani kuli'iif godhe jechuun hiikaa miti kuni hijiba cubbu akkuma san as gara galtee namattiin himee ani kunoo kuli'iif godhe jettee intalti takka yoo akkasuma gabbaatee heerumte zina daliilli kanarratti rabbiin maal jee subhaanahu wa ta'ala sababaa jaartii faabit ibnu qeesitti فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما افتدت به آية خانة سورة البقرة آية دبلا ما في صد ميلما يوخين دي دي ميلما أتشدك على لا آية خانة سببا أنت لتانا رت ربي بوسي أول لي آية ني خلعي خيسة تبوتي آية خانة سببا إن يتي سببا جارتي ثابت بن قيسي تمك أنسي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول الجأنين takka warri gariin habiibaallee ni ja'ani walumaa galattu isii tanaa hedduu wal dhiban jaartiin thaabit ibnu qeesiitii fi jaartiin isaa hedduu wal dhiban isiin tun nama gartee bareedina qabuu waa fidhe gahu gurbaan kun nama rabbi sodaatu diinillee akka ajaa'ibaa qabu akkuma isiillee ragaa baatee nabii rabbi dhufte yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbi laa ciibu alaa thaabit ibnu qeesin fi diinin في دين ولا خلق إرينة كل قبو ولكني أكره الكفر في الإسلام أن سببها كساب ليسوتين ربين كي ينكتات ودن سداد جبان سان إسا جبوف جتشا إسا خدمون فلو جتهمت حتى وإن تلتتني خراتكون إن اللين قرتي إسي تفتون إرت أركا قاف قري هركة تلاتا ديمتي أبا ستي ليتهمت abbaan intala tiyya bultiin gartee obsomman warroomanii deem galuma ja'an lammeessa kunu arraas bar'as na dhawe sababaa barbaadde isiinis akkatti isarraa harkaa baatu bakka na dhawe na laala jettee garsiifte intala tiyya deemii gali jeetu galchi sadeessaa gaafa murachuu deemtu ergamaa rabbii dhayte alayhi salaatu wassalaam yaa ergamaa rabbii jaarsi kiyya kun akkasana godhe akkasana godhe jetteen akkasitti nabiin alayhi salaatu wasalaam thaabit ibnu qeeysi itti naa ergee yaame intalatan akkana goote akkana akkana ee yaa ergamaa rabbii sababaan irratti godhees akkana intalatana annamaan addunyaa irraa akkasii jaaladhuun qabu akkanaa wajjin isiin tuni kana na laalti hedduu na rakkitee jirti haqa kiyya haanaa deebiftu gadiin dhiisa jeen eesh raa'eek jeen gaa nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam yaanni kee maali jeen waan inni jiru kana irratti nin kennaaf jette نبي مال جري عليه الصلاة والسلام أتردين عليه هديكة مجن انتلان ويروتي مراتا نخاسي قد سنق دي بفتافي إينين دي بسجد نبي مال جري أكبل الحديقة وطلقها تطلق أجين ويروتي مراخ قرتي مهري قوتيف سن فلو تيخي جين لا لما جتشخنا لا لا جتشخنا خيسة واتربة واتربة العلماء آه لفخيسة تدرانا من خلعيف قدو intaltee ugaa hul'iif gootu ani maharii tiyyataniin sii kenni hoo hoodhoo sii deebisee na hiike jettiin inni hoo sirraa qeebaladhe fudhadhe si hiike jechuu qaba laal akkanuma fudhachuun hin dhusan jechi afaanii jiraachuudha qaba akkuma nabiin jeen waxalliqaa taxliqaa jedhu afaaniin jechuudha qaba eegas booda maaltu itti aanaree intalti tuni iddaa takka qofa gartee guyyaa soddom qofa booda heerumuudha dandeessi. intaltii hul'iif goote ta duraa wanni beekuu qabdan hul'ii keessatti heeydiilleen hin jirtu nabii yeroo garte inni hiikuu kana heeydii qabdaa jeen gaafanne tanaaf jecha heeydiilleen hul'iif godhuun dhorkitu jechuufi akka ogaa qaaniitii miti akka ogaa xaaraatii miti talammee sadeessaadhaa jarri huyyoo walit deebuu fedhe hoo fedhinnaa yoo qabaatte isa keessa tanummaan irraan tana mataa mudhii qabattee lullultee na hiiki na hiiki jettu tun boru gartee na deeffadhu isiidhaan hoga gartee rakkoon isii mudattee waa hunda warri isii sossobee fi waan itti xiyyaman kun takkaahuu namni isa firraa hiike siin fuudha juun yoo ka argamee akkas godhu hedduun namni wal khasaaraa jiru tana maaltu itti dhaga'amere bultiirraa baasanii duudetti garagalan gaafa kana jaarsa kana yoo barbaaduu feete hoo maharii haarayaa fi nikaa haarayaan walit deebi'uu danda'anii tanaaf jecha kuni akkaataa holiin itti godhamtu akka agartee hiikaati hiikaan afaaniin jechuu holiin waan namni sun namaa kenne deebisuufi horii inni immoo dhawatee horii hanga saanaa kennitu jechuun baaxilii baaxilii. Ammoo faskii jechuun sharxiin faskiidha intalchi takka hoggaanii fi rakkoo isii mudatti karaa cufaan karaa haala amalaatiin fedhee haqa firaashaatiin wammatee haa ta'u qaadii dheeyxee maxaraarra haayuu qabdi. Qaadii dheeyxee waraqaarra haayuu qabda dhihaachuudhaaf. Gurbaan kuyyoonii fi ka'ee yeroo qaaxaroon guyyaan ga'e dhihaachuu baate. marraa takkaas yaaman lamaas yaaman sadiis fedhan haa yaaman guyyaa sanit dhihaachuu eega diide qaadiin dhibbarraa dhibbatti mirga guutuu qaba intala tanaaf faskii kennuun ammoo faskiin baaxil oduma gurbaan kun biyya tana jiru yoo inni fagaatalee odoo warri isaanii inni irraa dhalate jiru kan isaanirra maxaraan keenya warra gurbaarra akkanuma kaatee harka lafa jalaatiin teessee maallaqa ergitee ta fudhattu baaxilii baaxilii baaxilii faskii jechuun akkana faskiin baaxiltana faskiin sirriidha akkasirratti takka isa dhiheessanii takka warra isaanii dhiheessanii furmaata barbaaduudha haadha wabillaahi tawfiq jennaan duuba. Iyyannaan itti aantu afirii sadaa ta warra dhaddacha jaalalaati galmeen iyyannaa tanaa dhibba shanii fi sagaltamii. Obboleessi keenya kuni akka ijoo iyyannaa isaa keessatti intala takka wal fuuneetii iddoo teenyetti wal diddaan wal dhabbiin argamte nayii hinaan jetti nayi akkanumatti lafaa kaatee sinii kun jeen eega na didde anaatu hirii kajjetteetuma na biraa gabbaatee heerumtumaan dhage tanaaf jecha wani ani gaafachuu fedhu intala tiyyatu intala tana ni kaan ani hin hiinne ni kaan kiyyarraa kufee akkaataa isheen itti heerumte kanatti. Obboleeyyan kiyya dhaggeeffatoota yaa warreen iyyannaa dhibba shanii fi sagaltamii dhaggeeffachaa jirtan mee dhaggeeffadha. Intaltii na biraa gabbaatee heerumtee obboleessa keenya dhaggeeffadhu iyyanna abbaa iyyannaa. Jaartaa jaartii jidduutti wal dhabbiin argamuun sunnatullaahi fi khalqii. Waa'umaa addunyaa tana keessatti ilmaan namaa jidduu jiru waan haarayaa miti. Ammoo wal'aansi guddaan wal'aansi guddaan wanni gartee muslimni itti ajajame ha muslima tahin tahillee wanni qabaachuu qabu namni lamaan kun tokko tokkorra jiraatee obsaan wajjin jiraachuu jaartiin oowwituu ta'us jaarsi oowwaa ta'us waliin jiraachuu yoo wajjin jiraachuun kun dadhabame namoota aqlii qabu karaa gurbaatii fi karaa talaatii fi soggayyuu fitti yaamanii araarama godhu. ammoo intalti tun nahii hiisiin jechuun waan si wajjiin jiraachuu dadhabdeef badina haala keetiitiif rakkina atirra fidde rabbumaatu beeka riskii keessatti tahu baallama isiif guutuu dhabu haqa firaashaa sirraa dhabdu jaartii biraa qabaattee isii fi gartee isii fi jaartii teetii wal qixxeessuu dhabuun haa ta'u wahumarratti dhufa xalaaqni. intalti dhalaa akkanumatti lafaa kaatee neeyike abadan uuman jirtu. Takkaa dhalaa dhalaa gartee odoo isii warra qabdu hamtuudhaan barbaadda takkaa ibaadan qabne takkaa hanna wahuma rakkoo ati qabdu irratti intalti tuni neeyike sin jirti. Ammoo wanni gartee hiikkaan irratti dhufuun halaal ta'u eega gartee karaan araaraa jabaatee hammaatee dadhabame boodaani. ammoo intalti tun lafaa kaatee eegaa ati gartee na hiikuu didde ani ifii hudhaaf qophiyyattee si biraa gabbaatee deemuun naashizumma hiikkaami isin ni harkaan qabdu obboleessa keenya ati immoo wanni beekuu qabdu iyyannaa ta'e tana keessatti waa takkaallee akkaataa intalti tun itti heerumti qaadii dhayxee faskii fudhattee si gala akkamittiin intalti tun fudhattee heeruma akkamittu jettare. waan keessan beeynetti gabbaatee heerumtee namni tokko yoonii fi ka'eetuma har'a namni diin hin beeyne warri gartee nikaan jaalalarratti rarra'a warra juu jira bar jarri lama lama wal jaalatee waliin jiraannaan wallaahi biyyuma arabaa tana keessa meeqa nuu himan nama wajjin galu ollaan jaarsaa jaartii beeku kan hikaan qabne yoo waan akkasii kajettu taate immoo teetiifuu halaaka keessa jirtaa if bari waan kana keessa bari. Tanaafuu namni gartee tokko gartee wanni gartee dhugaa takka irratti wanni ijaaramuu qabu intalti takka haatee manarraa gabbaatee heerumte jechuun akkamitti heerumti gabbaateetuma tokko harkifatti zinaa godhaa jirti jechuu keetii bar yoo zinaallee gooteenii haankii irruma jira barbadiin tasiiti malee namni tokko oduu qaadii irratti gartee si kanan dhiheessin oduu karaa manguddootti siyaamanii intala nuuqisiin hin jiin akkanumatti intalti takka gabbaateeti heerumuu kanarraa waan takka waan ibsite hin qabdu ammoo yoo akkasumatti kadeemtee heerumtu taate ati ilma islaamaati dhugumaan intala tana islaamummaa irratti yoo fuute taate warra isaaniirra ijaartii ta'e barbaaduun sirratti haa jiraatu. Jaartii tiyya odoonii fi gartee ani hiikin gabbaateetuma heerumte jette yoo warra isaanii fedhee gartee isii akkanumaan jaahiliin kennaa kennaniis. qaadiirra dhiheessitee waan kana if baruun if qulqulleessuun sirratti haa jiraattu. Garuu wanni ati dhibbarraa dhibba beekuu qabdu intaltii odoonii fi maxaraa sirra keessee qaadiirratti isin dhiheessine akkanumatti gabbaatee faskii fudhachuun hin danda'amtu. Ammoo yoo ati kan dubbii rabbi sodaa dhiiftee rabbi sodaa dhabdee waan kana haqan himin fakkeenyaaf fagaattee amatamee qaala jiraattee intaltimmoo nahii hinaan jettee si gala intalti nahii hinaan jette ala teessee rakkoo isiitiif nahiikisin jette rakkoo isiirra jirtuuf ati fagaachuudhaaf intalti tuni yoo deemtee faskii fudhatte jaarsi kiyyana dhiisee amataan gana ala jira manan qabu haqa firaashaan qabu nafaqaan qabu yoo jette dhibbarraa dhibbatti mirga isiiti waan kana cufa waan gartee keessa ibsitee hin qabdu haqni dhalaadhaa mirgi isiidhaa eegamu qaba gaafa kana qaadiin furmaataaf jecha qaadiin faskii isiif kennuuf haqasiiti dhibbarraa dhibbatti. Kana achitti immoo karaa lafa jalaatiin yookiin waraqaa fudhattu fudhachuu baattee heerumtu jaartiin jaartumateetiin kaahee qabdi akkeetaa isiin gartee ati himtu kanatti hiikkaan ja'amtu haqa immoo dhugaadhaa san siitu dhooysee jira. warra gartee haqa namaatis dubbatee haqa fiitiis eeggatu sodaa rabbiitiif rabbiin dhiiraa fi dhalaasaa haa godhu walumaa gama keenyaa'u hamma gaa'iyyannaa fakkaata kanaati walitti deebinu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
maasha allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktar liwaa'ul islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu nullee warra waan dhaga'eerraa fayyadamu nu haa godhu jechaa sagantaa teenya kanarraa asuma irratti goolabna hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagahee rabbii keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما